iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije inshuti mwese bwakeye neza ikaze kuri radiyo yanyu hari iyo bashikiye ko nkubwira gatatu baciye batera grenade iyo grenade rero yahavuye yica umuntu umwe irakomeretsa n'abandi babiri uwundi yaguye hirya gatoya uyu ni umwe mu bantu bari hafi y'ahatewe igisasu cya grenade mu ijoro ryo ku cyumweru muri komine gisozi mu ntara ya mwaro mu burundi uretse iyi nkuru y'umutekano muke turabagezaho n'andi makuru ku ruzinduko rw'umunyamabanga mukuru wa onibani kimon mu burundi n'amakuru ku rubanza rw'abofisiye bakuru mu rukiko rukuru rwa gisirikare mu rwanda turabararitse mbere yaho ariko aroyizi bigira imana agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo waramukanya imana aroyizi
mwaramutse ejeni mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi cyohere mu burundi Munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon ari mu Burundi mu rugendo rugamije guhagarika injyane za politike Uburundi bugira bumaremwo umwaka wose. Ban Ki-moon yashitse Bujumbura ejo ku munsi wa mbere akaba atekanya kubonana n'abanyepolitike mu Burundi hamwe n'abarongoye amashirahamwe yo muri societe civile. Uru rugendo rw'eruje haheze ukwezi kumwe intumwa z'akanama kawoni kajejwe umutekano zigendeye Burundi kugondoza Perezida Pierre Nkurunziza kugira aganire nabo batavuga rumwe. Imbere yuko ashika mu Burundi abantu bane barishwe mu bitero bibiri bitandukanye vy'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura Uburundi bwinjiye mu bwicanyi bushingiye kumvo za politike kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze igihe Perezida Nkurunziza atsindiye gutwara ikiringo ca gatatu ico bamwe bavuga ko giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro abakurikiranira hafi biba mu Burundi bafise ubwoba ko ubwo bwicanyi bumaze guhitana abantu barenga amajana ane abashika ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu bamaze guhunga bushobora kuvyara intambara muri ico gihugu muri Kenya igipolisi ca Kenya cararonkejwe ibiduga mirongo itatu bitaraswa n'amasasu ivyo bita blende kugira kibikoreshe mu bice vy'ico gihugu bibangamiwe n'ibikorwa vy'iterabwoba ivyo bikoresho vya gisirikare vyatanzwe kw'itegeko rya perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta kugira bakingire abapolisi kandi igipolisi kibikoreshe mu gice cy'uburaruko bushira ubuseruko no mu zindi ntara kurwanya umugwi w'intagondwa wa Al-Shabaab abahinga mu by'umutekano bamenyesha ko ari intambwe ishimishije ariko bakamenyesha ko igihugu cya Kenya gikwiriye kurushiriza gukora ibindi bikorwa kugira gitsinde intambara n'umugwi wa Al-Shabaab Perezida Kenyatta amenyesha ko yizeye ko igipolisi kigiye gukora kitarinze gusaba imfashanyo igisirikare hamwe n'izindi nzego zijejwe umutekano muri ico gihugu igihugu cya Kenya carungitse abasirikare muri Somalia mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu kurwanya umugwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab aho umugwi waciye urahira ukarengwa ko Kenya kitazoronka amahoro mu gihe inteko zaco zizoba zikiri mu gihugu ca Somalia ayavugwa muri Ethiopia ishiramwe riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch rimenyesha ko leta ya Ethiopia iriko ikoresha inguvu mu kuburizamwo imyigaragambyo ibera mu ntara ya Oromia naho abategetsi bo bemeza ko ibintu vyifashe neza raporo iheruka gutangwa n'abatavuga rumwe na leta ya Ethiopia hamwe n'ayandi mashirahamwe aharanira agateka ka muntu amenyesha ko abantu barenga amajana abiri bamaze kwicwa ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe guheze abaharugwa mu bihumbi nabo bamaze gutabwa mu mvuto iyo myigaragambyo imaze amezi ane iriko ibera mu ntara ya oromia yatanguye mu gihe abanyagihugu bo muri ako gace biyamiriza umugambi wa leta wo kwagura imbibe z'umugwa mukuru Addis Abeba mu ntumbero yo kugwiza imigambi y'iterambere umugambi abanyagihugu biyamirije bavuga ko uzotuma batakaza amatongo yabo Human Rights Watch imenyesha ko naho leta yavuze ko yahagaritse uwo mugambi abanyagihugu bo babandanya bicwa n'inzego z'umutekano amakuru kuri Siriya leta z'ubumwe za Amerika n'Uburusiya baremeranije umugambi ugamije guhagarika intambara muri Siriya iyo ngingo ishobora gutuma abanyagihugu bari mu bice birimo intambara bashobora kuronka imfashanyo kandi ni mu ntumbero yo gutegura ibiganiro hagati y'abashamiranye ibiganiro bitumbereye gushyiraho leta mfatakibanza mu kiganiro bagiranye ejo ku munsi wa mbere intumwa za amerika n'uburusiya bemeranije ko ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa kabiri ariho imigwano itekanywa guhagarara iryo hagarikwa ry'imigwano riraba abo bose bashamiranye kiretse imigwi y'iterabwoba nka leta ya kisilamu canke Islamic State hamwe n'umugwi wa Al-Qaeda Amerika n'Uburusiya nivyo vyaba vyahawe igikorwa co guhagarika izo ntambara uburenganzira vyahawe n'ibindi bihugu mvamakungu vyagiye hamwe kugira biha- bifashe Syria kuva mu ntambara ivyo bihugu vyabonaniye mu gisagara ca Munich mu Budagi mu ntango z'ukwezi z'uku kwezi bikaba vyari vyizigiwe ko kuwa gatanu uheze ariho imigwano yari guhagarara muri ico gihugu ca Syria mu buhindi naho abasirikare b'ubuhindi barishe abagwanyi batatu bari bamaze iminsi itatu binyegeje mu nyubakwa ya leta inyuma yaho bagiriye ibitero ku miduga y'igipolisi mu ntara ya Kashmir abasirikare b'ubuhindi bari bamaze iminsi itatu barasana n'abo bagwanyi muri iyo migwano abasirikare batatu b'ubuhindi bo mu nteko zidasanzwe barishwe hamwe n'umunyagihugu yahitanywe n'urusasu abashika cumi na batatu barakomeretse abo barwanyi bivugwa ko ari abatavuga rumwe na leta badashigikiye ukuntu ubuhindi burongoye igihugu muri iki gihe abo barwanyi barashoboye kureka abakozi bashika ijana bariko bakorera muri iyo nyubakwa barayivamwo atawo bariyigwara mu gihe igipolisi cariko gitana mu mitwe nabo abanyagihugu bo bari bihereje amabarabara berekana ko babashigikiye aloyizi bigirimana turasubira mu ncamake mu kanya
urakoze haruyizi bigira imana kuri aya makuru nshuti zacu umurumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri turi no kuri interinete kuri wewewe radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook no kuri twitter mukoresheje ijambo radiyo yacu ni mu ijambo rimwe mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje aderese yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu tunyarukiye noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu burundi umunyamabanga mukuru wa nibani kimun ejo kuwa mbere yageze mu burundi mu ruzinduko azamaramo iminsi ibiri yakiranywe icyubahiro na visi perezida wa mbere gaston sindimo hamwe n'abandi banyacyubahiro barimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'umuvugizi wa leta hari abasirikare bakoze hakarasisi n'abandi barundi barimo abavuzi b'ingoma abanyeshuri abanyamapikipiki n'abandi banyagihugu bari bamutegereje ku muhanda bari bafite inyandiko zitandukanye bavuga ko abarundi nta kindi bakeneye uretse amahoro kandi ko ayo mahoro azaboneka binyuze mu biganiro bibahuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo mbere y'urwo ruzinduko bavuze ibyo bifuza kuri uwo mushyitsi mukuru ko biteze ko bwana ban azagondoza leta y'u Burundi ikemera ibiganiro n'urunani senarede rutavuga rumwe n'ubutegetsi kandi n'umuhuza perezida wa uganda yoweri museveni agahabwa abandi bamwunganira kugira ngo ibiganiro bizamare byibura amezi abiri gusa ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eroge wirikaneza mu rugendo rwiwe umunyamabanga mukuru wa onu ban kimun bitekanijwe ko abonana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu arenyamitwe abanyepolitike batandukanye n'abaserukira amashirahamwe y'ukugarukira ku bari mu ngorane inyuma y'uru rugendo mu gatondo kuri uyu wa kabiri ban kimun azoha ikiganiro ahamenyesha amakuru ari kumwe n'umukuru w'igihugu mu biro vya perezida nkurunziza nyene umwe mu batavuga rumwe na leta yabwiye ijwi rya amerika ibyo we na bagenzi we basigaye mu burundi bazobwira umunyamabanga mukuru wa oni leonse ngendakumana umukuru w'umugambwe sahwanya frodebu n'urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta adeseyi kibiri yogenda bumvise yuko inzira y'intambara ari inzira mbi yuko hageze ko ubutegetsi buja mu biganiro na senarede byihuta hagakomezwa abo badufasha na mediation ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu cy'u Buganda ari no mu bintu byinshi nawe nyine turabibona ubu kandi biraboneka ko umenga biramugora iby'iki kibazo bamushire ko abandi nk'uwahoze arongoye igihugu cya Tanzania barakorana mu kurondera ayo masezerano yarushye warahoze arongoye igihugu cya Afurika y'Epfo Mbeki mbona avuga mukapa muri Tanzania Mbeki arabizi neza kuko yazana na Mandela iminsi yose niwe yararongoye igihugu cya Afurika y'Epfo igihe twaronka aya masezerano barashobora kuraba n'abandi bagize icyo bamara muri afurika nka cisano yahoze arongoye mozambike nka kofi anani yahoze ari umunyamabanga mukuru cyangwa mpuzamakungu ubu barashobora kumufasha bikihuta ibyo biganiro bimare nk'ukwezi cyangwa amezi abiri atarenze kuko abarundi bararusha no kwicwa no guhunga no kwangazwa no gupfungwa n'ubukene n'inzara no kujyana n'amakungu baraturarushe turetse ivyo bazomubwira rero abatavuga rumwe na leta barafise n'ico biteze kuri ban kimon inyuma y'urugendo rwiwe leonse ngendakumana aratubwira bimwe muri ivyo ko yumva ko uburundi bwamaze kwinjira mu ngorane budashobora kwikura mu bwo nyene kandi ko bushobora gutuma intambara ishika no mu karere yumve ko yotaha azi yuko ibiganiro n'ibitashoboka aca ashika avuga ati bimwe bitegekanijwe muri cya kigabane c'indwi c'amasezerano mpuzamakungu yayishamwe mpuzamakungu ni mu gihe igihugu gifise ingorane zikomeye abantu birirwa biyicwa bangazwa banyuruzwa bazimangana aho ubutegetsi usanga bugoyagoya agenda abyumvise yuko agenda gusaba urwo rwego rugiye gucungiramo n'umutekano ku isi ruba pre gushira mu ngiro ico kigabane cindwi kivuga yuko mu gihe bimeze nkuko niko ndabivuga baza batarinze kubaza kuronka urusha rw'ico gihugu cyakabiri dushaka kwazokumva nuko kubera ubwicanyi bwabaye ndanse kandi twe twaraganiriye ingene ubwicanyi bwohagarara iki rero dukeneye ko yumva ko hategezwa gushingwa umugwi mpuzamakungu byose abafitiye ububasha ku kiti n'umunsi n'ishyamba mpuzamakungu ategeza kugenda yumvise ko ategerezwa gushiraho umugwi uzoza gutohoza kuri ubwo bwicanyi bw'agahomerabungu kuva hadutse indyane inyuma y'ingingo ya perezida nkuru nziza yo kwitoza ku nshuro ya gatatu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ari ikiringo yihagiye gihonyanga amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro iyi ni inshuro ya mbere umunyamabanga mukuru wa onu agendera uburundi abagize akanama ka onu kajejwe amahoro n'umutekano ku isi bo bamaze kugendera ico gihugu inshuro zibiri zose mu kiringo kidashika umwaka muri iyi ndwi kandi hitezwe mu burundi intumwa zigizwe n'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa afurika mu rukurikirane rw'ingingo zafashwe n'uwo muryango mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo biri mu burundi eroje wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze eroje wirikaneza turacyari mu burundi abantu babiri baraye biciwe mu gitero cyabereye muri komine gisozi mu ntara ya mwaro abandi babiri barakomereka icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo ku cyumweru hari n'abacuruzi bavuga ko basahuwe n'abo bantu bari bitwaje intwaro bakoze icyo gitero umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite yishatse afite inkuru irambuye hari hagati y'isaha ya saa mbiri na saa tatu tumva amasasu ariko avuga ari menshi kandi asha batavanye ko keza nzi ukuntu tubanyeho duca duca turahunga impanuka ipfa mu mwonga nyene niyo twaraye Ubiri mu bantu bari ku mutumba Kiyange komine ya Gisozi ni kuyora rija mu ntara za Bururi na Rutana ni barije igihugu imirindwi ayo RNCT mu finyafunu y'igifaransa niho ku birometero mirongo itanu uva mu gisagara ca Bujumbura n'ahantu hagwiriye cane utubutike be n'amazu ahari amenshi muri yo adandarizwamwo amakuru twa twakuye ku bantu bari kuri iryo barabara igico gitero caba yemeza yuko abantu bitwaje ibigwanisho baje bagana amabutike amabutiki bateye ntibacagura iyo bashikira ku bwa mbere niyo baca ba- basaka bakiba mugabo rero hari iyo bashikiye ko ubu nkubwira gatatu bace batera grenade iyo grenade rero yahavuye yica umuntu umwe irakomeretsa n'abandi babiri uwundi yaguye hirya gatoyi ntituzi ko yishwe n'ubusase nuko ari grenade ngira yari karahunga muri abo bantu babiri baguye muri ico gitero umwe muri bo azwi ku izina rya Kaeli Pierre ni umutama w'imyaka irenga mirongo itandatu uwundi nawe yari akiri umusore yitwa Gilbert Hakiza afise imyaka yaba mirongo itatu mu gihe uyo mutama yasanzwe ari umurimyi asanzwe Gilbert Hakiza wewe yahora akora akazi ko kumwa abantu abo bita abakwaferi mu rurimi rw'igifaransa umuvyeyi wa Gilbert Hakiza twasanze afise intuntu ivuye kwigandagurwa ry'umwana wiwe kwishwe gute ko numvise bam- bavuga ko bamurasiye ahari ibindi nibo batarahambwa ari mu buruhukiro ikwibamwice indishyi y'akababaro ku bamwishe babonetse twagerageje gutohoza ku bijyanye n'urupfu rwa Gilbert Hakiza ariko nta nkuru itomoye twigeze turonka hari amakuru amwe yatubwira yuko yarashwe ariko aragerageza kwiruka ahunga ayandi nayo akavuga yuko yanse gutanga amafaranga abona kugandagurwa nayo ku rupfu rwa Kaeli Pierre amakuru twakuye ku musozi Ruyange avuga yuko yoba yarashwe mu gihe yaraje kuburira abandi bantu yasize ngaho kuri ayo mabotike kubera ko ari we yatanguye kubona abo bantu bitwaje ibigwanisho uyu mugabo asanzwe ari umudandaza ni nawe yateramanye na Pierre Kayeri imbere y'uko agandagurwa yavuye hariya aza kutubwira ko ba- hari igitero kije we ntiyahashitse rero bamurase hari iruhande y'imodoka yaravuye hariya ntiyashitse ngaha we bamurashe ariko araza abari aho ku ruyange haba ico gitero twabajije bose bemeza yuko abantu bitwaje ibigwanisho bagize ico gitero bagiye basahuye mbere y'ayo makuru yaremezwa na musitanteri wa komine ya gisozi twicyo twabonye tugeze ngaho ku ruyange ni uko ari amabutike amwamwe yari afise ibinogo vy'amasasu yagiye araca hari naho twabonye igerenade yaciye ikindi twabwiwe ni uko abantu bitwaje ibigwanisho hariho hamwe hamwe ku mabutike bashika bakaharasa bakongera bakagenda barahamagara amazina y'abasanzwe bahadandariza ivyo navyo abadandaza amabutike twagiye turavugana bemeza yuko bishoboka yuko abantu bagize ico gitero ari abantu basanzwe babazi ntitwashoboye kumenya igitiginyeye izina c'ibintu vyibwe twiketse ko hari twabwiwe yuko hibwe amafaranga n'amatelefone uyu ni umwe mu basahuye mbere n'umuhungu wa kaeri piyeri yari yagandaguwe abantu numva bararashingirana umwe aransanga mu nzu avuga ati zana telefone ndayimuha ngo zana ibyo ufise amahera ndamuha amaca arasohoka abwira uwo bari kumwe mu rugo ati rasa rwose rasa rwose muga ntiyarasa yerekeza iyonde yerekeza ku yandi mabutike yugaye muri make none baguswe amafaranga ari nayo nacuruje niyose ntayamenya kuko bavuze ati zana ibyo ufise natanze uko nyene kuko urindiye ko bari nawe gusopa ari naho baca bakwica yani ico cobacarana nk'igice musenyeri wa komine gisozi celestin ngira nkabo wamenyesha yuko bigaragara yuko abantu bitwaje ibigwanisho atakindi cabagenza atari intumbero yo kwiba mu kiringo c'indwi zibiri iki gitero kigize kane muri komine ya gisozi mu ntara ya mwaro kuri ivyo musanteri wa komine ya gisozi celestin ngira nkabo amenyesha yuko abatera muri gisozi bashobora kuba bava mu makomine ya mugamba mu ntara ya bururi hamwe na mukike mu ntara ya bujumbura kubera ko ari ahantu biboneka ko hakunda kubungabana umutekano nako vyariko barakora muri komine yabo gisozi kugira umutekano ugaruke yatubwiye ko bagije amanama abanyamigambwe batandukanye bongera kandi bagisha inama abanyagihugu babahimiriza ko botaha imbere ya saa mbiri z'ijoro kugira ngo bagirire umutekano boroherezwe ukizura igisozi mu ntara ya mwaro fidelite yishatse jwi rya amerika
urakoze fidelite ishatse kuri iyi nkuru tujye noneho mu rwanda aho urukiko rukuru rwa gisirikari rwaraye rusubukuye urubanza ruregwamo koroneri tom byabagamba na bagenzi be ibyaha byo gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi koroneri bosco murisa niwe watanze ubuhamya ashinja generali rusagara uruhande rw'uregwa rwavuze ko ubuhamya bwe buvuguruzanya ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali mu rwanda koroneri murisa yinjiye mu cyumba cy'iburanisha mu ikositimu ijya gusa umukara karavati ya kaki ishati ya karokaro mu mutuku n'amataratara mu maso yaboneje imbere y'umucamanza iruhande rwa generali rusagara bahana ikiganza ushinjwa mu kubita ikiganza gahoro ku ntugu bamwenyura gato akimara kurahirira ibyo abwira umucamanza ku buhamya bushinja generali rusagara ku byaha byo gukwirakwiza nkanimuha zangisha rubanda ubutegetsi koroneri murisa wasezerewe mu ngabo umwaka umwe na generali rusagara yavuze ko bakunze guhurira ahantu hatandukanye ariko cyane mu kabari tennis club i nyarutarama yavuze ko we n'abandi basirikare bakunze kuganira amagambo atandukanye yavuze ko generali rusagara yababwiraga ko ihuriro rnc n'abayigize ndetse n'imikorere yayo irimo gukomera koroneri murisa yavuze ko yumvise ko generali rusagara yavugiye ahantu hatandukanye ko leta y'u rwanda yafatiriye imitungo y'umunyemari tribert rujugiro mu buryo bunyuranije n'amategeko koroneri murisa yavuze ko generali rusagara yavuze ko perezida wa uganda yoweri museveni yitwaye neza mu bibazo by'umutwe wa m23 wari muri kongo naho perezida w'u rwanda akabyitwaramo nabi bikaviramo u rwanda guhagarikirwa inkunga z'amahanga aha ngo generali rusagara yagize ati abagayizi finished abanyamategeko bunganira generali rusagara bikomye urukiko kubaza ibibazo umutangabuhamya bimuganisha kumwibutsa inyandiko mvugo yakoreshejwe ku bushinjacyaha nta n'umwe wemerewe guha urukiko umurongo wo kubaza ibibazo buti ntaho byabaye kuri iyi si ya rurema bamenye ko umutangabuhamya yatumijwe n'urukiko atatumijwe n'abavoka generali rusagara akivuga ngo abagayizi finished kuki wahise wumva avuze umuntu runaka icyo ni ikibazo cy'urukiko koroneri murisa yasubije ko byari byoroshye kuko uregwa yagereranyaga abaperezida babiri uyu mutangabuhamya yabwiye umucamanza ko we na koroneri karege bahisemo kwitandukanya n'uregwa kubera amagambo yemeza ko ari mabi banga ko azabagiraho ingaruka metre buhuru celestin wunganira generali rusagara kugaragara wafashe umwanya muremure muri uru rubanza yabajije uyu mutangabuhamya niba hari undi baganiriye ku rubanza rwa rusagara mbere y'uko atanga ubuhamya nkunze kuba ndi na koroneri kamiri karege n'ejo twari kumwe nicyo gisubizo kigufi yahaye urukiko uyu mutangabuhamya yikomwe n'uregwa ko ari mu bagiye mu kabari ka gahembe mu bugesera kumucurira ibyaha metire buhuru yamuhashye ibibazo bishingira ku gahembe byasaga nk'ikiganiro ati ku gahembe urahazi ni bugesera yego mbere y'ubuhamya watanze ku itariki ya cumi n'icyenda z'ukwa munani bibiri na cumi na kane wagiye ku gahembe ku itariki ya cumi n'umunani urabyibuka ntubyibuka si ngombwa kubyibuka icyo mufata n'ubuhamya ndi gutanga kapiteni ndakazi uramuzi yego muherukana ryari simbyibuka ariko n'umwe mu bambazaga ibibazo nyakubahwa mutangabuhamya turagushimiye cyane kuba wemeye ko kapiteni ndakazi ari mu bashinjacyaha cyangwa abagenzacyaha bakubajije ibibazo yabikubarije he koroneri murisi yahise ahakana ko kapiteni ndakazi ukora mu butasi bwa gisirikare ntacyo yamubajije uretse kuba yari mu biro yabarizwagamo niko guhita uruhande rurerwa rusaba ko umwanditsi yandika ko yivuguruje mu minota itarenze ibiri urukiko rwavuze ko ibyo kwivuguruza bitasuzumwa bagitanga ubuhamya metere buhuru yashimiye ubugira kabiri uyu mutangabuhamya ati wakoze kutubwira iryo zina kapiteni ndakaze yari aho hakora iki yasubije ko nk'umusirikare wari ushinzwe iperereza kuba yari muri ibyo biro bitari inshingano ze zo kumenya icyo kapiteni ndakazi yahakoraga koroneri murisa yabwiye urukiko ko akeka ko ifungwa rya generali rusagara ryaturutse ku myitwarire ye imbere ya generali jacques nziza yemeza ko yamenyeye mu biro by'ubwo yaramutumyeho ngo bagire inama uregwa ahindure imyitwarire umunyamategeko buhuru yabajije kandi uyu mutangabuhamya utigeze avuga itariki n'amezi mu buryo buhamye igihe generali rusagara yaba yaravugiye impuha zisebya leta niba we ubwe yarigeze yumva uregwa avuga amagambo mabi kuri perezida kagame yasubije ati yego si rimwe si kabiri mu rukiko koroneri murisa yavuze ko generali rusagara yashakiraga abayoboke ihuriro rnc ridacanubaka n'ubutegetsi buriho mu rwanda ubwo yacengezaga amatwara yayo mu nyandiko mvugo y'ubushinjacyaha ariko ho yemeje ko byari bigoye gutahura icyo yari agamije mu biganiro yagize kuri rnc cyane ko ngo yaganiraga yikomozaho kuri metere buhuru urukiko rufite ikibazo gikomeye umutangabuhamya arimo aratuvanga urukiko rurafata ibihe rureka ibihe nta burakara aseka majoro shahare madudu uburanisha uru rubanza yasubije uwunganira rusagara ati nimwe mwivangira umutangabuhamya ntiyaje hano kuvanga umwunganizi wa general rusagara urukiko rwakunze kumwihanangiriza kudakomeza kuzamura ubuhamya bw'abandi batangabuhamya yabwiye urukiko ko bigoye kutabavugaho mu rubanza rw'amagambo rushingiye ku bihuha cyane ko nabo batangabuhamya bemeza ko babaga bari kumwe na general rusagara avuga amagambo hari bimwe mu bibazo koroneri murisa yabwiye metre buhuru ko ari ibya cyana yanga kubisubiza metre valeri yabwiye urukiko ko umutangabuhamya akwiye kurangwa n'ikinyabupfura mu rukiko general aloyizi muganga wagombaga gushinja koroneri tom by'abagamba amaze iminsi ibiri aza agataha adatanze ubuhamya umucamanza yasabye ko yumva ntiyongere gukubitayo ubusa koroneri tom by'abagamba mu ijwi ritomo yabwiye umucamanza ati mfunzwe kubera amagambo abatangabuhamya bavuze nza hano buri munsi waje kabiri gusa kuvuga ko atasubiraho kandi mubona igihe cyageze ni ukwirengagiza uburenganzira bwanjye ni amagambo umucamanza yavuze ko ataboneye mu rukiko amusaba guhindura imvugo iburanisha ritaha ni ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'uku kwezi akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric bagira ubusa kuri iyi nkuru
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
ikiganiro ejo ijwi rya amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry avuga ko leta zunze ubumwe za amerika zifise imigambi yo kugiranira ibiganiro bikomeye n'igihugu cy'ubushinwa inyuma y'uko amasanamu ya satelite yerekanye ko ubushinwa bwashize misile zirasa mu kirere ku izinga ririmwo amatati mu gice cy'ibahari kiri mu bumanuko bw'igihugu iryo zinga ryitwa wudi ni rimwe mu mazinga ya parasel ubushinwa taiwan na vietnam biriyitirira ayo mazinga ubushinwa bwamenyesheje ko butazoshira ibigwanisho mu gice cy'ibahari cyo mu mpanuka bw'igihugu yamara umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika john kerry avuga ko hari ibyemezo iminsi yose ko gushira ibigwanisho muri aya mazinga vyiyongeye ngo ni ibintu biteye impungenge ingingo iherutse gufatwa n'ubushinwa ku izinga rya wudi ikwirikiye ibindi bikorwa birimwo amazinda vy'ubushinwa mu gice c'ibahari kiri mu mpanuko mu mezi ya vuba vyongeye umuntu aretse amazinga ya parasel ubushinwa buriyitirira kandi amazinga arimwe amatati ya spratly ubushinwa bwarubatse amazinga atari make bwashizeho bwo nyene ubwayo amwe ari ku bibuga vy'indege abitegereza ibintu bavuga ko bishobora gukoreshwa ku mpamvu za gisirikare nta ruhande leta zunze ubumwe za amerika zifata ku bufise uburenganzira ku mazinga arimwe amatati mu karere k'ibahari kari mu bumanuko bw'ubushinwa yamara leta zunze ubumwe za amerika zasavye ibihugu biri muri ako karere gutorera inyishu amatati ari hagati yabyo biciye mu biganiro mu nzira y'amahoro hisunzwe amategeko mpuzamakungu mu kwezi kwa mbere igisirikare kigwanira mu mazi ca amerika cararungitse ubwato bw'ingwano hafi y'izinga rya triton rimwe mu mazinga ya parasel kugira cerekane ko amerika itemera ukurondera kugeramira uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza atantambamyi muri ako karere kwa amerika hamwe n'ibindi bihugu mu kiganiro n'abamenyeshamakuru inyuma y'inama hagati ya amerika n'ibihugu byo mu karere ko mu manuko bushira ubuseruko bwa aziya iherutse kubera muri california perezida wa amerika barack obama yarerekanye ukwiyemeza gukomeye hagati ya amerika n'ako karere ku vyerekeye iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamakungu n'uburenganzira bw'ibihugu byose vyaba binini canke bitoyi yatangaje ko hategerezwa gufatwa intambwe zijejwe kugabanya umwuka mubi mu karere k'ibahari kari mu bumanuko bw'ubushinwa harimwo guhagarika kubandanya kwiyitirira amazi ari muri ako karere kubandanya kubaka no gushira ibindi bigwanisho mu bice birimwo amatati yamenyesheje ko uburenganzira bwo gukoresha ico gice c'ibahari atantambamyi bitegerezwa kubahirizwa kandi ko ubudandaji butotegerezwa kugeramigwa muri ako karere perezida obama yamenyesheje ko leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya gukoresha ikirere amazi no gukorera ahariho hose harekuriwe n'amategeko mpuzamakungu kandi ko bazoshigikira uburenganzira bw'ibindi bihugu vyose bwo kubigenza nk'uko
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika muracyari kumwe na radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ruyizi bigirimana agiye kubageza inshamake y'amakuru
makuru twabashikirije avuga ku Burundi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon ari mu Burundi mu rugendo rugamije guhagarika injyane za politike Uburundi bugira bumaremwo umwaka uwo mutegetsi Ban Ki-moon yashitse Bujumbura ejo ku munsi wa mbere akaba atekanya kubonana n'abanyepolitike bo mu Burundi hamwe n'abarongoye amashirahamwe yo muri societe civile muri Kenya igipolisi ca Kenya caronkejwe ibiduga mirongo itatu bitaraswa n'amasasu bita blende kugira kibikoreshe mu bice by'ico gihugu bibangamiwe n'ibikorwa by'iterabwoba abahinga mu vy'umutekano bamenyesha ko ari intambwe ishimishije ariko bakamenyesha ko Kenya gikwiriye kurushiriza gukora ibindi bikorwa kugira gishobore gutsinda intambara n'umugwi wa Al-Qaeda igihugu ca Kenya carungitse abasirikare muri Somalia mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kurwanya umugwi w'iterabwoba wa Al-Shabaab aho uwo mugwi waciye urahira ukarengwa ko Kenya kitazoronka amahoro mu gihe inteko zaco zizoba zikiri mu gihugu ca Somalia Amakuru avuga kuri Ethiopia shiramwe rihanira agateka kazina muntu Human Rights Watch rimenyesha ko leta ya Ethiopia iri kwikoresha inguvu mu kuburizamwo imyigaragambyo ibera mu ntara ya Oromia naho abategetsi ba Ethiopia bo bemeza ko ibintu vyifashe neza abantu barenga amajana abiri baramaze kwicwa n'igipolisi ca Ethiopia kuva itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe umwaka uheze abaharugwa mu bihumbi nabo bamaze gutabwa mu mvuto iyo myigaragambyo imaze amezi ane iri kibera mu ntara ya oromiya yatanguye mu gihe abanyagihugu bo muri ako gace biyamiriza umugambi wa leta wo kugura wo kwagura imbibe z'umugwa mukuru wa dizabeba mu ntumbero yo kugwiza imigambi y'iterambere umugambi abanyagihugu biyamirije bavuga ko uzotuma batakaza amatongo yabo muri Siriya leta z'umwe za Amerika n'Uburusiya baremeranije umugambi ugamije guhagarika intambara muri ico gihugu ca Siriya iyo ngingo ishobora gutuma abanyagihugu bari mu bice birimwo intambara bashobora kuronka imfashanyo kandi ni muntu mbere yo gutegura ibiganiro hagati y'abashamiranye bitumbereye gushiraho leta mfata kibanza amakuru ku Buhindi abasirikare b'ubuhindi barishe abagwanyi batatu bari bamaze iminsi itatu binyegeje mu nyubako ya leta inyuma yaho bagiriye ibitero ku miduga y'igipolisi mu ntara ya kashmire amakuru twabateguriye n'ahagarukiye mwari kumwe na aloyizi bigirimana
urakoze aloyizi bigirimana kuri iyi nshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha ni ahabihumurije mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mwari kumwe na eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.